iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda juti banywanyi mwaramutse amahoro mu burundi turi ku mirongo migufi ku metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri kumwe na fideni yo ngabo ndabaramukije mwese turahera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu nyuma yaho n'ikiganiro iwanyu mu ntara inyuma yaco n'ikiganiro c'umuziki ndabashimiye ko mwahisemwo ijwi rya amerika ikaze kuri radiyo yanyu duhere rero ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryagiriza ingabo z'u rwanda kurwana mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mu mugwi wa m23 ibindi kuri iyi nkuru twumve thomas kamirindi
ibi birego bikubiye mu cyegeranyo cy'akanama k'impuguke zihariye za loni raporo ntirasohoka ku mugaragaro ariko ibigo ntaramakuru bitandukanye nka afp y'abafaransa na reuters y'abongereza twifashisha muri iyi nkuru byemeza ko byayiboneye kandi ko yashyikirijwe inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi mu birego rero abahanga ba loni bemeza ko bakusanyije ibimenyetso simusiga byerekana ko u rwanda rwohereje abasirikare barwo muri M23 ruyiha n'intwaro amasasu n'imyenda ya gisirikare raporo iti ni gutyo M23 yabashije kwigarurira ahantu hatandukanye mu ntara ya Kivu ya ruguru by'umwihariko muri teritwari ya Rucuru kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe kugera mu kwa karindwi k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri isobanura ariko nanone ko u Rwanda rwaboneyeho no kugaba ibitero ku nyeshyamba z'abanyarwanda za FDLR ibirego bya loni biriyongera ku bindi by'ibihugu bitandukanye nka repubulika ya demokarasi ya kongo ubwayo leta zunze ubumwe za amerika ubufaransa ububirigi ubudage n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi muri iki cyumweru leta y'u rwanda yongeye nanone kwiyama abayishinja gutera inkunga no gufatanya na M23 bityo mu itangazo yashyize ahagaragara kuwa gatatu ushize umuvugizi wayo avuga ko u rwanda kimwe n'ibindi bihugu rufite uburenganzira bwo kwirinda kurengera ubusugire n'imbibi zarwo n'abaturage barwo ati ingamba rwafashe muri urwo rwego ntizikwiye kwitiranwa no gushyigikira umutwe uwo ari wo wose urwana muri kongo muri icyo gihe umugwi urwanya ubutegetsi bw'icyo gihugu wa M23 wemeye gukura abagwanyi bawo mu gisagara cya Kibumba kiri ku birometero mirongo ibiri mu buraruko bw'umugwa mukuru w'intara ya Kivu yo mu buraruko Goma sentare yo ku mugwa mukuru wa repubulika ya demokarasi ya kongo kinshasa ejo kuwa gatanu yagize umwere vidiye cimanga yahoze ari umujenama wa perezida felix cisekedi ku vyaha vya ruswa yari yakurikiranywe ko nk'uko vyatangajwe n'umwunganira mu mategeko inkuru dushikizwa na eugenie mukankusi iki cyemezo cy'urukiko cyasoje urubanza rwakuriye imvururu muri iki gihugu cyo muri afurika hagati mu kwezi kwa cyenda nibwo umuryango mpuzamahanga ukurikirana ruswa n'ibyaha bitegurwa n'abantu bakomeye ndetse n'ikinyamakuru rotan cyo mu busuwisi batangaje ubucukumbuzi bakoze kuri cimanga icyo gihe wari umujyanama wihariye wa perezida tisekedi amashusho yatangajwe n'ibyo bigo byombi yerekanaga cimanga aganira n'abantu babiri batamenyekanye bavugaga ko bahagarariye isosiyete yo muri hong kong ishaka gushora imari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri ayo mashusho tsemanga yabizezagamo kuzarinda ishoramari ryabo muri repubulika ya demokarasi ya kongo yumvikana ababwira ko nibakorana we azafata ijanisha rye kuri iryo shoramari aha kandi anashimangiramo ubucuti bwa hafi afitanye na tisekedi ni amashusho yakuruye uburakari mu gihugu cye urubanza rwe ku cyaha cya ruswa rutangizwa ku itariki ya cumi n'enye y'ukwezi kwa cumi na kumwe ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gufungwa imyaka itatu ariko Clement Irunga umwunganira mu mategeko yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP ko yagizwe umwere kuri uyu wa gatanu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibarizwa mu bihugu bikennye cyane ku isi nubwo ikize ku mabuye y'agaciro y'ubwoko bunyuranye mu Burundi ho muri iyi minsi irangiza umwaka ababa mu ntara y'amakamba bavuga ko bari mu bukene butagereranywa ku buryo iyi minsi izofatwa nk'iyisanzwe inkuru ijwi rya amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu burundi mushikirizwa na tiyerive ndayishimiye niteguriye ngaho ndashimiye imana ko ishitse ko nkomeye nta bindi jewe ntayo niteguriye kuko abitegurira iminsi mikuru n'abafise uburyo niweri ko ndayiteguriye ndayiteguriye neza cyane kiretse ko hari akantu gahaze aha ndavuga ivyerekeye ibiciro reka nta n'uriho ntawe tubona Mm, ntiturabibona ntagutegurana wera ibintu byose birazimvye umuntu wese akajyumpa rujya akajyumpa ubu n'abantu bakagira iminsi mikuru kabisa akunda yitegura bivanye n'uko amikoro ari make abo ni bamwe mu bo twaganiriye kuri uyu wa mirongo ibiri na kabiri kigarama ku mugwa mukuru w'intara ya makamba batubwira ukugene biteguriye guhimbaza cane cane umunsi mukuru wa noweli ubukene bavuga ko bwavuye kwihindagurika ry'ibihe byatumye imyongo ikama abarimyi ntibaba bacimbura ibyo barimye muci nk'uko byemezwa na minani violete umurimyi akongera akaba n'umudandaza ahanini nganibaza ko baba ari nka rura ruzuba rwatse urabona nk'iki ryabaye kabiri abantu benshi ibintu by'amahera babikura mu bintu by'indimo bashora rero n'ibintu by'imyo- mu myonga inzuzi zarumye ntibavomeye n'abantu barwaye bari barakora impunzu kudatasura kare kw'imvura byatumye ibiciro by'ibifungurwa nkenerwa mu miryango biduga ifu y'imyumbati bwabaye ubwa mbere ishika ku mafaranga igihumbi n'amajana atandatu ibigori biduga ku bihumbi bibiri n'amajana atandatu ibiharage bija ku bihumbi bibiri n'amajana atanu nayo ibiraya bikaba bigeze ku gihumbi n'amajana ane iby'umuceri byo uburibwa n'abifise n'akabandi rukiya ni umudandaza w'umuceri mu isoko y'amakamba bine nane umutanzaniya wa mbere uwa kabiri tudandaza ibihumbi bine uwa gatatu tudandaza bitatu n'amajana umunani uw'igiciro cyo hasi tudandaza bitatu n'amajana atandatu uwo bita munyika uri kuri bitatu n'amajana atatu atubwiye ibyo biciro aca abandanya ntiturabibona ngene bazobuhimbaza kuko umwe wese yifata ku itama tumubariye igiciro mu bice badandarizamwo ibitenge by'abakenyezi hamwe n'ibirato babona ko atabaguzi nko mu myaka iheze nibaruta beatrice ni umwe mu babidandaza oya byaragabanutse ubu abantu kubera ubukene ntibashobora kugura ibitenge ndetse n'ibirato bahora bambarana ntibyo bakigura kumbure kubera ibintu ubukene kandi ibintu byagiye birazimba ubu ntiba- nta bitenge bagisuma uronse amahera arondera utwo ararariye atironse abatomboye ibintu by'ibitenge ntabyo bakigura ahanini ndi kuraraba mbere uwo mugeni nta n'umunsi mukuru uri uvuye ahagurirwa ibitenge ukaja aho badandariza impuzu z'abana bene amamangazine bakubwira ko atabaguzi bariko barabona nko mu myaka iheze minani violette adandaza impuzu z'abana zikunzwe kugurwa cane himirije noweli ubu si ikirenga kare nk'agaha abantu baba buzuye isoko aya masaha ya saa tanu na ndibaza ngo atari saa sita mbere abantu baba buzuye isoko kubona amabutike abantu batekera ari kugura amasashe gusa ariko byarahindutse cyane ahagurirwa ibirato by'abana naho nyene ni nk'uko abaguzi ngo si ikirenga nk'uko umudandaza wabyo butoyi jilibera abivuga ubu mirongo buri minsi isanzwe eh, kubera usanga abantu benshi usanga bidoga ubukene ugasanga umuntu kubwo abana afise ugasanga ntashobora kubambika bose cyangwa ugasanga ntashobora kugura kubera ibintu byazimbye amashiringi yarazimbye bavuga ngo n'idolari ryarazimvye ibintu biri ku giciro kirekire mu ishyirahamwe ry'abaguzi mu burundi abuko noel nkuru nziza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'iryo shirahamwe ati muri iyi minsi mikuru ihereza umwaka ibiciro by'ibifungurwa bya nkenerwa biraduga abaguzi rero baranakunda gukoresha uburyo bwinshi mu gusuma ibyo bafungura ishirahamwe abuko rirabakebuye ngo ntibibagire ko ubuzima bubandanya inyuma y'iyo minsi bakwiye rero gusoma bibuka ko mu kwezi kwa mbere bazobandanya bakenera gufungura bigerere rero leta nayo tuyisaba ikurikiranire hafi ibiciro yongera ikebure abikika mukiza mu kuduza ibiciro muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umukuru w'igihugu cy'uburundi evariste ndayishimiye aremeza ko abategetsi benshi barimo basabwa gusubiza amafaranga bari baribye mu mutungo wa leta inkuru irambuye eroji wirikaneza perezida ndayishimiye avuga ko uyu munsi ibikorwa ariko arakora ari ugusubiza agateka igihugu cari carambuwe n'abari bajejwe kugihagararira amenyesha ko haheze imyaka itari mike uburundi bwarandagaye butakaza ijunja n'icubahiro haba mu karere no mu makungu aho abatari bake batangazwa n'ingene abarundi baryana kandi basangira ururimi abajejwe guhagararira inyungu z'igihugu nabo bagasehera mu mifuko yabo aho kwitaho ibikorwa vy'iterambere yatangaje kwika ari igihe co gusubiza igihugu mutamana uburundi cyabaye igihugu cy'umwizero twari twarihaye amenyo y'abatwenzi amahanga yasuzugura abarundi hariho igikorwa turiko turi kuri operasiyo agateka ega twarasuzuguritse nimwiyumvire igihugu kija gusembera aho urwaruka rwacyo rukinira noneho ntitwataye agateka aha perezida ndayishimiye yari ku kibuga c'umupira w'amaguru citiriwe intwari mu gisagara ca bujumbura izina cahawe na nyakwigendera perezida nkunziza ku wa mbere ukwindwi mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda hibukwa imyaka mirongo itanu n'indwi uburundi bwari bumaze bwikukiye ico kibuga kera kikaba cahora citirirwa umuganwa rwirwa gasore yarondeye independance y'uburundi ico kibuga ubu kiriko kirubakwa kugira kije ku rugero rw'ibibuga bishobora kwakira inkino mpuzamakungu mu myaka iheze cari casubiwemwo ariko ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru kw'isi fifa risanga kitari ku rugero rwemewe umukuru w'igihugu yavuze ko ari uruhombo runini kandi vyatewe n'abantu badakunda igihugu yibukije ko umugambi wiwe ari ukwaka amafaranga bayaseheye mu mifuko yabo maze hakazanwa kubaka inyubakwa rusangi yasiguye ko umuryazi w'amafaranga y'amarundi mu yariko yubaka ico kibuga yawushikuye mu vyara vya bamwe mu bategetsi atashimye kuvuga amazina twaratomboye hariho inkozi z'ikibi zari zaranyonoye turayagarura none yatubereye umushinge wo gutanga umuriyaridi muri amwe twagarura mugano ubu ntitwahejeje abazi ko banyonoye tuguma tugarutse ni mwumvugwa ruhombo raba ivyubatswe n'umuriyaridi vyari vyagiye mu mufuko w'abantu badashikana batanu ibibazo by'abantu bihagira amatungo y'abandi canke ya leta biri mu bituma impunzi zigira impungenge zo gutahuka mu gihugu c'amavukiro kuri uyu wa kabiri aho mu ikambi ya mahama mu rwanda babigarutseko mu mubonano bagiranye n'umurwi wari warungitswe na leta kugira ubahimirize guhunguka ku bwinshi albert hatungimana buramatari w'intara ya kirundo mu buraruko uku niko yabahumurije hari n'abandi bafite ibibazo bitandukanye basize amazu bagasigira umugenzi wiwe ati ngo urandabiye ndahunze mu nyuma agaca yigarurira yanje agacigarura rya pongo wagira ngo uramubwira atugire mu nkuke ngo yongwe ngwimberera kure zarabanishije nguje muzotuka kumbe iyo shaka yigarure za hegitari yagusigiye sivyo ivyo bibazo rero turabizi benshi bariko baravuzwa n'abandi basizeyo ati ari mu bintu vyiwe nimuze mubiture buramatari buramatari agusubize mu vyawe ariko abo babwirwa basa nuko badashaka kuva kw'izima aba ni babiri mu baserukiye impunzi ubwira mbere na mbere icyo twabuze turakiye ntibagenda ikirori tubwicaye twumva bitakivugwa twese dukwiye twibanda mu byo urakora na cyane cyane twibishe umukuru w'igihugu mu minsi avuga ko arira abantu bagende
igihugu bamuhoze se yari cyubahiro umukuru w'igihugu arira n'abaturage bakarira reka tubasabe bajya kubaha kumbura ibibera mu ntara perezida ntabimenya hari abicwa ntabimenye mugende mukemure kijya kibazo na cyane cyane nyakubahwa perezida w'uburundi mumuhoze amarira kandi natwe tuzoba duhoze imana ibahe gabriel rusiyeri yatwara ishyirahamwe rikome rirwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga intwari ibereye na demokarasi bibwirizwa gushingira ku irwanywa ry'abanyonora amatungo ya leta uku niko yabisigurira ijwi ry'amerika nibaza yuko tusa n'abariko baraduga naho tukiri kure cane jewe nofata mfate kuri bita eshere kuvuga yuko ubusa turi hasi cane cumi turi hejuru mfata ko tugeze nko kuri kane twarasubiye inyuma cane mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatanu tukizera neza yuko bitosubira inyuma ahubwo tubandanye dutera imbere kugira ngo nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu hazoba amatora azira igiturire kurenganya n'ibindi n'ibindi ihimiriza rya perezida ndayishimiye mu kubaka ico kibuga rimaze gutuma hegeranywa miliyaridi hafi atatu y'amafaranga y'amarundi nk'uko ibiro vyiwe vyabitangaje umukuru w'igihugu akaba yijeje ko umunsi wahariwe akazi uhimbazwa ku itariki ya mbere ukwa gatanu buri mwaka uzohimbarizwa muri ico kibuga kuva roye ku butegetsi haraheze imyaka ibiri hafi n'igice perezida ndayishimiye yarashimwe n'amashirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu n'imiryango mbere y'abatari bake bakura ibihano ku gihugu ciwe nyamara nk'umwe bwa buraya ari nabwo butanga imfashanyo nyinshi mu burundi buri mwaka bwavuze ko hakiri agahaze mu gisata c'intwari ibereye no gutunganya imigambi ariko ubuserukira mu gihugu yavuze ko yizigiye ko izo nzitizi zizovaho na rijya hari ishaka no kugomba kw'abategetsi uhereye kuri perezida byo guhindura ingendo eroje burikaneza ijwi Amerika.
mu burundi kandi haravugwa ikibazo cyo gutandukana kw'abashakanye mu mujyi wa bujumbura muri uyu mwaka ingo zirenga magana atatu na mirongo itatu zarasenyutse ibyo biremezwa n'ubushinjacyaha bw'uburundi nkuru ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragizwaho na thierry venda yishimiye mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa gatatu n'ishyirahamwe ryishinze kurwanya urudandazwa rw'abantu ubwimukira bwo mu kinyegero n'amabakorerwa abakenyezi n'abana mu burundi rimenye bamenyesha ko ikibazo cyo kwahukana na cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura cabaye ndanse ibyo bigatuma haba ubwimukira bwinshi bwo mu kinyegero nk'uko bishikirizwa na muganga Prime Mbarukeye arongoye iryo shirahamwe mu gihe risanga ibi- ibi- ibintu byo kwahukana mu mu Burundi cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura byabaye ndanse muri iyi minsi ibyo tubivuze twisunze ibiharuro dufise mw'ishirahamwe ryacu ONG Ton Frere eh, byatangajwe eh, n'inzego zibijejwe mu Burundi izo nzego zasanze umwaka gusa uwo mwaka nyene bibiri na mirongo ibiri na kabiri gusa eh, muri meri ya Bujumbura hamaze gusambuka ingo biciye mu kwahukana zicika amajana atatu na mirongo itatu na zitandatu eh, biciye mu byo bita divorce mu makomine atatu gusa agize inta- eh, meri ya Bujumbura Ivyo bitigiri vy'ingo zahukanye mu makomine yose agize igisagara ca Bujumbura ariyo Ntahangwa, Muhana Mukaza muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri zigera ku majana atatu na mirongo itatu na zitandatu. Vyemejwe kandi n'umuvugizi w'ubushinjacaha bw'u Burundi Agnes Bangiricenge. Muganga Prime Mbarubuke yarongoye ishirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu, ubwimukira bwo mu kinyegero n'amabakorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi asigura imvo nyamukuru y'ico kibazo.
ubwa mbere eh, ni uko mu ngo zubatse hari ubukene bwinshi mu burundi cyane cyane mu gisigara cya bujumbura tukongera ko ibi by'uko abubakanye bamwe bamwe b'iki gihe usanga batagihana umwanya ukwiye wo kuganira wo kuyaga w'ikiyago iyindi mva iriko irabituma ni yuko usanga ab- a- abariko barategura kubaka ingo zabo abo twita mu gifaransa refiyanse nabone batagihana umwanya ukwiye wo kuganira no gutunganya neza kazoza kuri urwo bagiye kubaka urwo arirwo kandi abandi ugasanga bakunze kubuha cyane cyane amarezo sosiyo nyene ni ukuvuga amatelefone usanga bamaze kubakana rero bashitse mu rugo bibacanga kubera bataba barabivuganye ku vyinshi ibibazo bi- bi- bi- bishobora kubashikira mu rugo Iryo shirahamwe ritangaza ko iryo yongerekana ry'ibiharuro by'ingo zahukana ryatumye abakenyezi batari bake nabo bafata inzira yo kuja kurondera ubuzi hanze y'igihugu baciye mu buryo bw'urudandazwa rw'abantu. Ku rundi ruhande umukenyezi Aline Manisha umuvugabutumwa akora ku bibazo by'ingo n'imiryango mu biganiro agize iminsi aremesha muri Bujumbura yagarutse kuri ico kibazo.
urugo ntirushoboka imana itarimo abantu bataye imana banka imana banka kuyihamagara mu rugo kandi ariyo shefu atari imana imanutse ngo ibagire umwe ninde yobishobora kuko bavuga ibyawe nakavuga ibyiwe tuje kuri plage je nkeneye kuryama eh? reka kuvuza iradiyo nkeneye gusinzira uje nanjye nkunda bruhi ukazibona mu rugo mukigira mariage hariho imiryango kuri kote yawe no kuri kote y'umugabo iciza kuri wanyu mushiki w'umugabo wawe Mm.
musaza wawe baje gukoranira mu rugo rwabo nagomba ndakubwire ko vyamaze ingo za- bizisambura muramuka zawe ashitse mu rugo agenda kubwira mu kuguponda ngo urya mugore wawe ni kimwenyi nta nkunda nta nangaburira none mwasinyenye na muramuka zawe cane Ijwi rya Amerika ryavuganye kandi n'urongoye ishirahamwe riharanira agateka k'abagabo no kurwanya ihohoterwa abakorerwa mu ngo rikorera mu ntara ya Kayanza. Nduwimana Boniface yatumenyesheje ko abagabo aribo benshi cyane basaba kwahukana.
kandi ugiye kubiraba usanga n'ibicigiri byinshi by'abasaba kwahukana ubu n'abagabo abagabo rero eh, bararemerewe cyane barananijwe cyane kuko abagabo barahohoterwa ariko nta nzego na zimwe ziraboneka ngo zibarenganure zongere zibigishe inyifato Nduwimana Boniface asigura kandi ko abagabo badafise aho bavugira mu gihe abagore batoneshwa haba mu mategeko abarengera bityo akemeza ko abagabo barenganywa cane bigatuma bakora ibyo batokoze.
ico tuguma tunagisemerera abagore baratoneshejwe cyane ugiye no mu bijanye n'amategeko urubanza eh, ruciwe eh, rugacibwa rutunganiriza umugabo rumurenganura ubwo ntiruheza ngo ruje mu ngiro byihuta ariko urubanza ruciwe rukaba rururenganura umugore rugisomwa ruhita rushigwa mu, mu ngiro mbere n'inzego zijejwe kubahiriza urwo rubanza ziranyaruka cyane kurushira mu ngiro Iruhande yo gusaba kwahukana hagati y'abubakanye bitewe no kutumvikana, amashirahamwe akurikiranira hafi ingo n'imiryango amenyesha ko hari n'izindi ngingo zigayitse bagenda bafata. Izo zirimo kwiyahura kugira ngo bave muri ivyo bibazo, guta ingo, kwica abagore canke abagabo kugira ngo baremurugwe uwo mutwaro bafise. Ayo mashirahamwe agasanga ivyo byose bituma iterambere ry'umuryango ridashoboka kuko baba badashize hamwe aho n'umugambi w'umwe mu bubakanye uburizwamwo na mugenzi we Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika i Kigali ijwi ry'amerika
wa mbere uri uwa mbere uri igitego
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu nkambi zandutana nyarugusu muri tanzania haravugwa indwara zijyanye no kutabona ibiribwa bihagije ku bana inkuru ya james jovin ibice cumi n'umunani ku ijana by'abana bari munsi y'imyaka itanu barwaye indwara zo gufungura nabi barapfa hafi buri mwaka mu bitigiri bitangwa na muganga tumayini nyundo akurikirana ibijyanye n'izo ndwara mu nkambi za nduta na nyarugusu mu nama yari ifatiye kurabira hamwe zimwe mu ndwara zibangamiye abana bari munsi y'imyaka itanu mu nkambi no mu baturanyi yabereye mu biro by'urongoye komine kibondo muganga tumayini yemeje ko ibyo bitigiri byavuye mu bushakashatsi bwakozwe mu gihe cy'amezi atatu ashize Watoto 27,603 walihudhuria na kupimwa hali ya lishe.
abana ibihumbi mirongo ibiri n'indwi magana atandatu na batatu bari munsi y'imyaka itanu baritabiriye igikorwa cyo gupima indwara zisinzikaza amagara yabo uburemere n'imikurire muri icyo gikorwa abana ijana na mirongo icyenda basanzwe badafise uburemere bukwiye abandi ibihumbi bitanu magana atatu na batanu basanzwe barwaye indwara zitandukanye zisinzikaza cyane cyane imikurire ku bw'icyo kibazo abana hafi ibihumbi umunani magana atanu bararonkejwe imiti ivura inzoka mu nda Kuwa minyoo ya tumbo kati ya 51,588 waliotarajiwa.
ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mfungurwa pamu ryemeza ko riri mu migambi yo kongera ingufu mu bijyanye n'ubuvuzi bw'abana basinzikajwe n'indwara zo gufungura nabi mu gihe ridashoboye gukabukaniriza ibiribwa impunzi zose uyu ni sara musangi yaserukiye ishyirahamwe pamu muri iyo nama Ni mategemeo ya WFP kwamba angalau sasa wa- watoto wenye utapiamlo watakuwa wanatambuliwa mapema.
pam itegekanya ko abana barwaye indwara ya bwaki n'izindi ndwara zose zifatiye mu gufungura nabi bazoza barashigwa ahabona hakiri kare kugira bavugwe ikindi twaratanze ibikoresho bisabwa mu kuvura iyo ndwara mu ntumbero yo kugabanya abana barwaye mu gihe pamu idashoboye gukabukaniriza impunzi canke gutanga ibiribwa by'ubwoko bwose busabwe mu gufasha abo bana Sasa huyu mtoto hawezi kuwa ameanza njia ya ghafla tu kwenye utapiamlo mkali, lazima alianza na huo wakati.
nk'uko bamwe mu babyeyi babitubwiye ibiribwa ni kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'abarundi mu nkambi za nduta na nyarugusu mu gihe iminsi yose bamira ku bugari n'ubushaza gusa hafi buri mwaka n'amasoko rusange yugawe batagira aho bakura ibyo gukabukanya gutyo bigatuma haduka indwara nyinshi zijyanye no gufungura nabi uretse abana n'abakuze nabo baragira ingaruka mbi mu mubiri bivanye no kubura zimwe mu za vitamini zisabwa mu magara ya buri muntu kuko bivanye n'izi ndya turya zidakwiye izi ndya turya ari ubu- guhera ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere ari ubushaza ubugari nta tundi two kukaba turonka biratuma n'umwana agira ingaruka mbi uravye iminsi tumaze nk'imyaka tumaze turya indyo imwe ni ukuri abantu benshi ba- barwaye amayesitoma barwaye kabisa ku kubera ingorane zo kudakurakuranya ibyo kurya umuntu yama kuri vya bindi kuri vya bindi ubasaba ko hogira n'uwundi munsi mukatwiyumvira ko mukadukabira utwo kurya mukagira nk'umunsi bodu- boduhinduriye bakaduha nk'izindi zo kurya kuko abantu kweri amagwara yabaye menshi amayesitoma budufasha akatwiyumvira ko bakatubabwira ibyo kurya nk'iripukira ukwezi turose ifu n'ibi- n'ubushaza hanyuma tukaronka nk'umuceri n'ibiharagi bakatubabwira mu ntumbero z'uko kugira ngo turusheho kugira amagara meza Izo ndwara zivana no gufungura nabi zituma abana benshi bo mu ntango batajya kubanza ishure hafi buri uko umwaka w'ishuri utanguye bivanye n'amagara mabi bafise gutyo bigatuma ingaruka mbi ku kazoza kabo keza ivyemezwa n'ishirahamwe Save the Children yita ku bana mu nkambi za Nduta na Nyarugusu kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika
ahantu dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara hamwe na René Diane Tana umaze iminsi afasha kuyabagezaho tubifurije kuzagira noheli nziza noheli nziza by'umwihariko ku baganga bavura mu bitaro bya CHUB i Butare kimwe nabo mu bitaro bya CHUK i Kigali ubwitange bwanyu muramira ubuzima bw'abarwayi mu bushimirwe umwe mu barwayi mwakiriye umwana w'umukobwa utagira uko asa amwitayeho umunsi nijoro hamwe n'amakipe y'abaforomo ndetse n'abanyeshuri mukamusubiza ubuzima yasabye ijwi ry'amerika kumufasha kubashimira muri ntwari muzagire noheli nziza mbatuye aka karirimbo ikimwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda n'abana bo muri kizito music academy mwari kumwe na venuste nshimiyimana Yeah.